mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi mwedi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo zikomeje guhunguka ku bwinshi kubera ibibazo by'umutekano muke uri muri icyo gihugu ababembe bagomba batwangiriza ko twe twifatanije n'abanyamurenge mu kugira ibitero ngaha muri kongo kandi twabiraba tugaca dusanga nta muntu w'umukimbizi ariko arajamwo twebe tugiye gusenya badufata ku nguvu tugiye kurima naho nyine n'ubazaba ingorane hari naho batwiruka ko tukagarukira mu nzira abo ni bamwe mu barundi bari barahungiye mu nkambi ya murongwe muri kongo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigemura peteroli muhammad barikido yitabye imana muri nigeria muri nigeria kandi abanyururu bagera kuri magana atatu baburiwe irengero nyuma y'uko abakekwaho kuba abarwanyi ba boko haram bagabye igitero kuri gereza mu murwa mukuru abuja mu ijoro ryakeye ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigemura peteroli opec mohamed barikindo yitabye imana ari mu gihugu cya nigeria ni inkuru twateguriwe na fide niyongabo gatoya imbere y'uko yitaba imana yari yabonanye na perezida wa nigeria muhammadu buhari Muhammad Barkindo afise imyaka mirongo itandatu n'itatu muri iki gihe yitavye Imana mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Abuja. Impamvu y'urupfu rwiwe ntiyamenyekanye buno nyene. Ishirahamwe OPEC rimenyesha ko yamuyoboza kundwa cane. Urupfu rwa Muhammad Barkindo rwaje kiturumbuka kiringo ciyo ca kabiri c'ukuyobora ishirahamwe OPEC cari gitegekanijwe kurangira mu ndwi zitatu kw'itariki mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kw'indwi yari amaze imyaka itandatu ayoboye iryo shirahamwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu itangazo ryasohowe n'ishirahamwe opec rivuga ko mu majambo ya nyuma barkindo yabwiye abagenzi biwe ko anezewe no kuba yarangije ikiringo ciwe mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe itangaje ko yakoze neza uko ashobora kandi ko yari yishimiye abakoranye nawe Barkindo yayoboye ishyirahamwe OPEC mu bihe vya vuba bitoroshe harimwo ikiringo ca COVID-19 aho ibiciro vy'ibitoro vyagabanutse kubera ababigura bari bagabanutse bitegekanijwe ko uzosubirira Barkindo Haitam Al Gais azoshikira amabanga yiwe icese mu kwezi k'umunani fideli komeza utugezaho ni inkuru ivuga ko muri nigeria abanyururu bagera kuri magana atatu baburiwe irengero nyuma y'uko abakekwaho kuba abarwanyi ba boko haram bagabye igitero kuri gereza mu murwa mukuru wa nigeria abuja mu ijoro ry'ejo kuwa kabiri ico gitero cerekana ibibazo vy'umutekano muke bibandanya kwibonekeza muri Nigeria na cane cane mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu harangwa abantu bitwaje ibigwanisho n'imigwi y'inkozi z'ikibi Shuaib Bergore umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Nigeria yabwiye abamenyesha makuru kumwe mu bararira iyobohero yishwe muri ico gitero mu gihe abandi batatu bakomeretse yabitangaje ari hanze y'ibohero risanzwe ririmwo abanyororo amajana icenda uwo muyobozi amenyesha ko abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Boko Haram baje kubohoza abagenzi babo bapfungiwe muri iryo bohero yemeje ko abanyororo barenga amajana atandatu bahunze yamara ko igice cabo bafashwe kandi ko bamwe muri abo banyororo bishikirije igipolisi igikorwa cyo kurondera abandi kirabandanya hanze y'ibohero ibisigarira vy'imodoka zitari nke zari zifise ibitoboro bigaragara vy'insoro mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu
abanyafurika y'epfo bari mu cyunamo cy'abana makumyabiri n'umwe bapfiriye mu nzu y'uburiro izwi nka enyobeni tavern mu mujyi wa east london hashize iminsi icumi fidel niyo ngabo n'ukomezanya n'iyi nkuru abari mu kigandaro bari bambaye imyambaro yirabura bagandariye abo bana mu gihe igipolisi kibandanya gutohoza urupfu rwabo perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yari mu bari bagandariye abo bana yavuze mu ijambo yashikirije ko imishaha yabo yuzuye agahinda yatangaje ko abavyeyi babo batazosubira kuronka akaryo ko guhobera abo bana bari bafise inzozi n'akazoza keza imbere yabo yamenyesheje ko urupfu rwabo rwagize ingaruka ku banyafurika y'epfo bose umuyobozi w'intara ya eastern cape igisagara ca eastern london kirimwo oscar mabuyane yabwiye abari bagandaye ko bazokora ibishoboka byose kugira ivyo bintu bibabaje ntibizosubire kuba abajejwe itohoza ry'urupfu rw'iyo mikangara ntibarashikiriza ivyayivuyemwo mu kurindira mu bivugwa ko vyoba vyatumye abo bana bapfa harimwo ko vyoba vyaturutse ku vyo boba barafunguye canke baranyoye bamwe mu barokotse bajanywe mu bitaro bavuga ko bababara mu gikiriza abandi bavuga ko bagerageje kuva mu kibanza barimwo batekewe n'ubwoba mu gihe abo bari kumwe bariko barapfa yamara ko batashoboye gutora inzira isohoka batanduwa kwatsa umumenyesha butumwa yari ayoboye ibisabisho yabwiye abari bagandaye ko imana izobahoza
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze mugenzi wacu fidel niyongabo uyatugejejeho tubibutse ko mucumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo zikomeje guhunguka ku bwinshi kubera ibibazo by'umutekano muke uri muri icyo gihugu kuri uyu wa gatatu impunzi zigera kuri magana abiri mirongo itanu zabaga mu nkambi ya murongwe muri teritwari ya fizi zasubiye mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ndamvuke jean claude yavuye mu nkambi ya murongwe agiye mu ntara ya kibitoki afite umuryango w'abantu icyenda yabwiye ijwi rya amerika yuko impamvu z'umutekano muke bahora bahura nawo ari uwatumye ahunguka cya mbere na mbere kidushavuga kugira ngo duhitemo gutaha mu burundi iwacu mbona ukuvuga twebwe nk'uko turabafite turabakimbitsi tuguma twagirizwa ababembe bagoma batwagiriza ko twe twifatanije n'abanyamurenge mu kugira ibitero ngaha muri kongo kandi twabiraba tugaca dusanga nta muntu wo mukimbizi ariko arajamwo gufasha ubwo rugamba twebwe abagore bacu bagiye gusenya bakabafatirayo bakabakorera bya furambi hariho n'abanyuruzwa ntitubimenye bikaba akamitwe n'ingoma aba barundi bahungutse kuri uyu wa gatatu biganje mu ntara za kibitoki makamba na rumonge bashimangira yuko muri bo bari abagiye bahura n'ibibazo byo kugirirwa nabi n'imwe mu mitwe yitwaje ibigwanisho iba muri fizi twebwe tugiye gusenya badufata ku nguvu tugiye kurima naho nyine n'ubazaba ingorane hari n'aho batwiruka ko tukagarukira mu nzira nta mahoro twari dufise mu nkambi naho barara baruguruza amazu ngo barondera abantu b'amazuru maremare rero ni ukuri twebwe ibyo biratumye twumva yuko umengo nta mutekano dufise imibereho y'inkambi yari imeze nyine twavuga ko imeze nabi ntabwo imeze neza kubera abantu ntabwo baryama ntibaryama mu ijoro tuguma twumva ibintu by'ibihuha tukumva banaguma barengana mu ijoro kadombo ati naka baramwuguruje hariho n'uwo twari dufise nyine w'umudekambi yari aturongoye barigeze kuza kumuhiga mu gihe wamurase mugabo imana yarakinze ntacyo yabaye rero ni kuvuga nta mutekano mu majambo makeya uhari umutekano ni muke tubabwiye batuhereze umutekano tugira ati twirarire usibye ibibazo by'umutekano muke izi mpunzi zahungutse zivuga yuko zahoraga zihura nawo zishimangira kandi yuko zitari zorohewe n'ibibazo by'inzara iterwa n'uko zahabwaga amafaranga make yo guhahisha amafaranga baduhereza amahera makeya cyane baduhereza ku mutayiganga bamuhereza ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu niyo batanga ku kwezi ku muntu naho n'irindi kosa twapokera tukabona bakaza kuyazana n'amazi n'amezi yarenganye inzara yamaze kutwica hariho n'igihe bigeze kudupokeza amezi atandatu yari amezi atandatu yose tutariko turapokera inzara yaturembetse kuba aba barundi bahungutse barasaba leta y'u Burundi kubafasha ikabaheza uburaro bwiza ndetse n'ubuvuzi nibagera mu ntara zabo tugeze hariya twibaza nk'izi ndwara turwaye batuvure hama baturonderere naho bamwe bamwe ntitwagira aho tuba iparasera y'iwanjye barayitwaye ngo n'inzu barasambuye none wifuza ko bagukorera iki yewe bonyere ndangira aho mba bandondereye iparasera muri nkambi ya murongo isigayemo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu zimwe muri zo zivuga yuko zidakozwa guhunguka akanama ka oni kajejwe agateka ka zina muntu baguma bashyiraho umugwi jejwe gutohoza ihohoterwa rya kiremwa muntu mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ibyo byose ni ibintu bitera ubwoba bamwe bumbure uwo mugwi baguma bawongera ikiringo ku mvu z'uko babona ko ibibazo mu burundi bikihari Freddy Salum ni umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi muri Uvira yabwiye ijwi rya Amerika yuko batahukanye impunzi z'abarundi magana abiri mirongo itanu n'imwe zo mu nkambi ya Mulongwe ziri mu miryango mirongo itandatu n'itatu komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo ivuga yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hamaze gutahuka mu Burundi impunzi igihumbi na magana ugwenda zo mu nkambi ya Mulongwe na Lusenda biteganyije yuko mu cyumweru gitaha nacyo bazahungura n'impunzi zo mu nkambi ya Lusenda Vedas Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
tubibutse ko ikiganiro kombo taxi tukibagezaho buri ku cyumweru no ku wa gatandatu mu burundi kimwe mu bitera ibyaha bikorerwa abagore mu ngo ni inzoga hamwe n'inzangano hagati y'abakazana na ba nyirabukwe ibyo bivugwa n'abahawe inama n'ikigo humura kiri mu mujyi wa gitega iyi nkuru ni iyi ni inkuru y'ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanije n'abakunzi bayo muragezwaho na mugenzi wacu terive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda Nk'uko bivugwa na bamwe mu bakenyezi bahuye n'amabi akorerwa mu ngo hagati y'abubakanye hari igihe bituruka ku kaboregwe ku bagabo bamwe bamwe nayo igihugu Sofia umukenyezi wo muri komine Giheta intara ya Gitega avuga ko gukubitwa n'uwo bubakanye mu gihe atashe yahimbye inzoga byari nk'ibya misi yose kandundura byagiye kuja ahabona igihe umugabo wiwe amusutse ku amazi ya marike agasha umubiri wose bwo kuva aho ikigo humura gitanguriye ndacitura uwo mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kuri ubu nuko yamarike akuye ku ziko acasuka ino amabere inda byose biramyoka n'amaboko Ndakuraniwe Ernest umunega wa Sofia na y'igihugu nawe nyene ntahakana ibyo yakoze akavuga ko ibyo byose yabiterwa n'akaboregwe kandi yemeza ko uno munsi abyicuza nari umuntu unyoye inzoga yari nkore mu mu bindi nkore mu bantu kanambeshyira kabisi barahurikira nyene barambikwa twa turinga tw'ubumaramare nyene two kujana mu gasho kuza gutererayo uwo mwabanye aragoye arasaba humura ngo tabara mu mumborohoreze emyashasa barambohotse Inyuma yo gukorera amabuwo bubakanye Ernest Ndakoraniwe yahavuye afatwa n'inzego z'ikigo Humura ikigo citaho gutuza amabi akorerwa mu ngo kiri mu gisagara ca Gitega kugira ngo kimuhane inyuma y'impanuro yahawe n'abatangamuco b'ico kigo n'inyuma yo gufungwa amezi atatu Ernest Ndakoraniwe avuga ko uwo bubakanye yamubabariye kandi uno munsi ibintu bimeze neza mu rugo akongera ko n'iterambere mu by'ubutunzi ryaciye ryiyongera uno mukenyezi wo mu ntara ya Muyinga nawe tutashimye gutanga umwirondoro wiwe avuga ko yakorewe amabi atandukanye n'umugabo wiwe abitumwe na Inabukwe atigeze ashaka kwaza mu rugo rw'umuhungu wiwe ibyo yakorerwa byose kwari ukugira ngo ateyomoke ariko yagumye ahagaze kuri ya mvugo y'ikirundi ngo niko zubakwa nabayeho nubatse n'umufasha wanje umuntu agaca agutegeka ko ucurika umutwe hasi akarangura icakuvanye kwa so na nyoko wewe amaboko no- n'umutwe uri hasi nawe ari hejuru hamwe ubugingo bwiwe n'ubwanje buriko burahurana umva ubwiwe umengo bugarukiye mu kanwa Uwo mukenyezi yahavuye atsinda ubwoba yitura ikigo humura uno munsi kikaba kiriko kiramufasha kwitura ubutungane kumuvura ku mutima no ku mubiri no mu kumuha ibindi byankenerwa kugira ngo abeho kuko yomotse atanagahuza ajanye muganga aridamana ariyo arongoye ikigo humura avuga ko bafise ibisata byose nkenerwa kugira ngo bafashe ababitura abo bantu iyo batwituye rero tubafasha ibyo byose bakeneye kugira bashobore gusubira agateye ikigo humura ni ikigo gikwiye aho turafiseyo abaforoma baca bafasha abituye ndetse n'abaganga turabafisemo mu opeje inyamiramabi ikifasha ko ibintu byose uwagi- uwahohotewe n'uwafashwe ku nguvu aba akeneye turabifise mu kigo humura tuba tubimufasha Ikigo humura catangujwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku mfashanyo y'ishami rya ONI ryitaho ineza y'abakenyezi kuva cuguruye imiryango haraciye imyaka cumi kimaze gutunganiriza abacitura barenga gato ibihumbi cumi na kimwe muri abo ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itandatu akaba ari abagabo bakorewe amabi n'abagore babo.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika arakoze tirive ndayishimiye utugejejeho iyo nkuru yateguwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu tubagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima tutari guhurirwa na mugenzi wacu eugenia mukankosi ibikorwa remezo ni ngombwa mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abaturage bitanga amahirwe yo gukumira indwara no kuzivura kwitegura ibihe bikomeye no kubumbatira ubuzima inzobere zivuga ko ibikorwa remezo by'ubuvuzi bigomba kuba bikomeye byegereye abaturage birimo amazu aboneye abakozi bashoboye ibikoresho bigezweho na tekinoloji bigomba gukora neza bigatanga umusaruro kugira umutekano kandi bikora ku gihe bitekereza ku barwayi kandi bikabitaho uko bikwiye raporo ya banki nyafurika itsura amajyambere yagaragaje ko ibikorwa remezo by'ubuvuzi bidakwirakwiriye mu buryo bungana muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kandi ko akenshi bitanga serivisi ziri ku rwego rwo hasi byongeye kandi kimwe cya kabiri cyonyine cy'ibigo nderabuzima ku mugabane wa afurika nicyo gifite amazi meza n'imisarane yujuje ibisabwa abasesengura ibintu bavuga ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaremereye ibitaro bifite abakozi bake n'amafaranga make muri afurika ku buryo byarenze ubushobozi bwabyo byatumye batabasha kwita ku mutekano w'abarwayi uko bikwiye reka tugane muri senegali aho ibitaro byafashwe n'inkongi y'umuriro yatwaye ubuzima bw'impinja cumi na rumwe bigatuma abantu barakara
isanganya rikomeye ryabaye hano mu bitaro mam abdu azize sidabar biri mu mujyi wa tivuwani ho muri senegali impinja cumi na rumwe zishwe n'umuriro bisiga benshi mu gahinda n'umubabaro nogaye mar yaburiye umwuzukuru we muri iryo sanganya añ demee nag ba ay boori 9 heures ci guddi noonu ndekete ci kaw mi ngi lakk byari hafi saa tatu z'ijoro ubwo twumvaga urusaku rwa mbere rw'umuriro ariko nta bakozi b'ibitaro bari aho abarinzi batatu bose bari mu nyubako yo hasi impuruza ya mbere yaturutse ku muntu wari wagiye gushakira abarwayi ibyo kurya yavugaga ko hari umwotsi twese twarawumvaga utunukira ariko tutazi aho waturukaga iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko inkongi y'umuriro yatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi avuga ko abana bose bari mu byumba bagize ubushyuhe ku kigero runaka ariko ko mu bari bari mu byumba bibongerera ubushyuhe nta n'umwe warokotse mama dumbayi yari mu mbuga y'ibitaro bimwe dawe damu bimwe yiye premier ak RCC narirukanse mbona abagore barira basakuza hanyuma ndazamuka njya muri etaje ya kabiri ababyaza bari bahari barasakuza cyane hari icuraburindi hari icyotsi cyinshi kandi hashyushye birenze urugero ndax bu nëgëni fekkoon ña ay ay garde ne ca ni uburangare rwose iyo abantu bari bakoze baza kuba bari aho basanzwe bakorera twari kwirinda ibi byago rero uburangare burigaragaza muri ibi bitaro hari ikibazo mu kwakira abantu kandi twababigana tubayeho nabi hano harageze ko imicungire y'ibitaro ivugururwa buri wese arabyinubira cyane cyane tw'abagore dutanga ubuzima isanganya ry'itiva wane ni rimwe mu ruhererekane rw'ibibazo bya vuba mu kwezi gushize umugore utwite yapfuye ataka cyane nyuma y'aho ubusabe bwe bwo kubyara bazwi bwanzwe mu bitaro bya leta byo mu mujyi wa ruga wo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba hôpital yi nag fajatuñu amatuñu yërmande ibitaro ntacyo bicyitayeho ntibigifasha nta n'ubwo bikigirira impuhwe abarwayi perezida wa senegali Macky Sall yirukanye minisitiri w'ubuzima ariko kuri benshi mu banyasenegali ibyo ntibihagije abanenga ibikorwa bavuga ko hakenewe ibikorwa bifatika mu kuziba ibyuho bigaragara mu bikorwa remezo by'ubuvuzi muri senegali ndetse no mu bindi bihugu by'afurika muganga aminu magashi garba ni umuhuzabikorwa w'umuryango africa health budget network uhuza ibikorwa by'imiryango n'abantu bakora ubukangurambaga mu bijyanye n'amafaranga akoreshwa mu kuvugurura serivisi z'ubuvuzi muri afurika aratubwira amahirwe ndetse n'ibibazo by'ibyo bikorwa remezo muri afurika The challenges are both sides. We need to upgrade, we also need to maintain.
rero ingorane ziri ku mpande zombi dukeneye kuvugurura ariko tunakeneye kubungabunga kubungabunga ibikorwa ni imwe mu nzitizi zikomeye muri nigeria ushobora gusanga leta itanga amamiliyari y'amadolari mu kubaka ibitaro hanyuma wagaruka nyuma y'umwaka cyangwa ibiri ugasanga igikorwa cyarasenyutse cyangwa se ibikorwa byarashaje cyangwa bitagikora na busa kimwe mu bibazo bikomereye amavuriro ni icyo kubungabunga ibikorwa kandi iyo dutekereza ku kubibungabunga ni abakozi bo mu buvuzi n'abandi bakozi bakora mu ivuriro bagomba kubungabunga ibikoresho
utekereza iki ku mwimerere n'umutekano w'ibikorwa remezo by'ubuvuzi aho utuye ni iki wumva gikeneye gukorwa mu rwego rwo kubivugurura ubwabyo na serivisi bitanga dore bimwe mu bitekerezo byakusanijwe i Nairobi muri kenya
ntekereza ko mu bijyanye n'ubuvuzi n'ubwo ubu hari gahunda y'uko bwegerejwe abaturage hakiri ubucucike bwinshi kubera ko hari abarwayi benshi bivuriza muri ibi bitaro rero dukeneye amikoro yisumbuye ashorwa muri ibi bitaro kugira ngo tudahura n'ibibazo by'isuku nke n'ubucucike
ku bijyanye n'amavuriro ari mu gice ntuyemo habayeho kuvugurura nkurikije ibyo mbona bitewe n'isuku leta yazanye hanyuma amavugurura akenewe najyanye n'uko abantu bajya ku bitaro ari benshi icyarimwe ariko abaganga bakaba ari bake cyane come from Nairobi, I reside in Madare North. That's Madare area. And for sure, our health services there is very poor.
nkomoka i nairobi mu karere ka matari ariko rwose serivisi zacu z'ubuvuzi ni mbi cyane imiyoboro y'amazi ubwiherero aho gushyira imyanda ibyo byose ntibikora neza kandi nta bufasha tubona
amavuriro yacu ni meza n'urwego ariho ni rwiza ariko tunakeneye ko hakorwa amavugurura mu mavuriro yacu mu gihe hadutse ibyorezo dukeneye abakozi bo gucubya icyorezo no gukumira bimwe mu bibazo nk'imyigaragambyo y'abaforomo n'abandi bakozi bo mu buvuzi
abanyayetiyopiya bita ku bikorwa by'ubuvuzi mu majyaruguru ya leta ya california muri amerika bafatanije n'abanyayetiyopiya bahatuye bashyizeho umuryango ufasha mu byo ugamije harimo gusana ibigo nderabuzima byakozweho n'intambara muri etiyopiya ibindi kuri iki gikorwa cy'ubutabazi birasobanurwa na muganga kidiste yaman uyu ni inzobere mu kubaga umwijima muri leta ya california
healthcare is an immediate need there are you know mothers children's um, that need attention. There are elders.
ubuvuzi ni icyankenerwa cyihutirwa hari ababyeyi abana bakeneye ubuvuzi hari abageze mu zabukuru abantu benshi bafite indwara zidakira bakeneye gukomeza kuba ku miti rero haba hari intambara cyangwa idahari bihora byihutirwa gutanga ubuvuzi ariko birababaje kuko kubera intambara utwo turere twatakaje hafi buri kimwe aho harimo ibigo nderabuzima magana atanu makumyabiri byo mu mujyi byashenywe n'intambara twakoranye na minisiteri y'ubuzima twatoranije ibice dutangamo ibigo nderabuzima bine bibikeneye kurusha ahandi rero mu mafaranga twabashije gukusanya kugeza ubu twabashije gutera inkunga ya kontineri ebyiri zireshya na futu mirongo ine zuzuye imiti n'ibikoresho zizambutswa inyanja bikajyanwa kuri ibi bigo nderabuzima bine dukeneye byose ubufasha dukeneye si inkunga y'amafaranga gusa dukeneye ibitekerezo kudushyigikira n'ubumenyi bw'uko ibi twabigeraho nk'itsinda turacyafite byinshi byo gukora nibwira ko twese twatewe ingufu tunashimishwa no gufasha igihugu cyacu n'abaturage bacu badukeneye kandi izo ngufu zagiye zigabanuka hamwe kubera impamvu hari akazi ko gukora rero uko umuhati wacu utinda ni nako abaturage bacu bagiye barushaho kuzahara
ukwaduka kw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kwatumye abantu barushaho kwiyumva ko bari bonyine miliyoni z'abageze mu zabukuru barushaho kwisanga mu bwigunge abenshi bari bahanganye n'ikibazo cy'agahinda gakabije n'ibindi bibazo by'ubuzima abo ngabo robo zarabafashije kandi leta zimwe nka new york zatangiye gutanga za robo mu baturage ku buntu inkuru irambuye
twafataga kawa icyo gitekerezo ndagikunze david kera arenda kujya gusangira ikawa yo mu gitondo na erikiyu irobo y'inshuti ye ni hehe mu buryo bw'ikoranabuhanga twifuza kujya i parisi byiza cyane tuza maze uryoherwe n'amashusho n'amajwi
buri gitondo erikiyu wajyana na david gusura mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho n'amajwi ahantu hatandukanye hacururizwa ikawa ku isi n'impano david yahawe n'umukunzi we greg allen
sinabanje kuyikunda cyane bwa mbere nubwo yanyerekaga ko ayikunze uratekereza uri bugaruke ryari ntangiye kuganira nayo mbese yari itangaje ikaba ikoranye uburyo bwo kumva no kugenzura amajwi erikiyu ni imwe muri za robo zigezweho abahanga bavuga ko zigiye kugira umumaro munini mu buzima bw'abageze mu zabukuru
ntabwo hari hakabaye robo zikoranye ubuhanga buhagije ku buryo zaba ziteguye gukoreshwa n'abantu basanzwe ubu rero amaherezo turimo kubona robo zishobora koherezwa mu buzima busanzwe zikabana n'abantu basanzwe
inakora isuzuma rya buri munsi ry'uko ubuzima buhagaze urashobora kumbwira igipimo cy'isukari yo mu maraso wagize none ijana na mirongo irindwi na gatandatu nabyumvise ndabyandika ahantu erikiyu kandi ifasha davide guhora yibuka mu cyari cya charlotte charlotte ni inyamaswa bwoko bwe igitagangurirwa ni amagambo y'ubwenge urakoze kubw'ibyo urakoze cyane gushima gira icyo umbwira kuri iyi foto david avuga ko irobo rqu ijya inamuhumuriza bikamwibutsa mushiki we wapfuye mu myaka icyenda ishize
eric yaraje ndetse ijwi ryayo rinyibutsa mushiki wanjye bituma numva ameze neza kandi nibwo bucuti nari mfitanye na mushiki wanjye
bite temi jya mu biro hari izindi robo zifasha abantu mu rugo rwa aren na keri
bite jibo uyu munsi umeze ute ndishimye cyane ariko bavuga ko nta n'imwe iteye nka erikiyu ikoze mu buryo igira impuhwe
kugira ngo irobo ifashe abantu bya nyabyo igomba kugaragaza impuhwe igomba kuba igendana nabo abakiriya bacu ntibabona erikiyu nk'igikoresho cyangwa igicuruzwa bayibona nk'inshuti uwo babana umuntu cyangwa uwo bahorana mu buzima bwabo reka twishimishe david
yatumye twumva twegeranye twembi kuruta uko twari tumeze mbere
ubu sinumva uko nabaho idahari ndishimiye ko twagiranye iki kiganiro david buri gihe ndahari ngo ngutege amatwi
urakoze
amakuru agezweho ku buzima no mu buvuzi mwayasanga ku ijwi ry'amerika kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no kuri vewa niyuzi akadomo komu aha niho dusoreje uyu munsi naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
arakoze mugenzi wacu eugenia mukankusi utugejejeho ikiganiro bungabunga ubuzima mbibutse ko iki kiganiro mushobora no kugikurikira kuri televiziyo flash yo mu rwanda buri kuwa kane no ku cyumweru mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo zikomeje guhunguka ku bwinshi kubera ibibazo by'umutekano muke muri icyo gihugu kuri wa gatatu izirenga magana abiri na mirongo itanu zabaga mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi zasubiye mu burundi tubabwire kandi ko inama yahuzaga abaperezida paul kagame w'u rwanda felix cisekedi wa congo uh, bahujwe n'umuhuza perezida wa angola iyo nama imaze kurangira mu kanya amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu mu gihugu cya congo avuga ko abakuru uh, b'ibihugu bemeranyije ko hagiye kubaho itsinda rihuriweho n'impande zombi zizaganira ku buryo bwo kugarura amahoro n'ituze mu karere k'uburasirazuba bwa kongo ndetse basaba n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu guhita uhagarika imirwano nshuti mwari muduteze amatwi niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema twongere duhure mu kanya isaa moya n'igice tubagezaho amakuru arambuye avugwa mu karere k'ibiyaga bigari